ni radiyo rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika mu karere ka kisoro muri uganda turumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda radiyo ijwi riyobora kuri interineti muradusanga kuri wa eshatu radiyo yacu vowe akadomo komu ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho umuhungu wa perezida yoweri museveni wa uganda akaba n'umugaba w'ingabo za uganda zirwanira ku butaka generali kainerugaba muhozi yabonanye na perezida paul kagame w'u rwanda kuganira ku mubano w'ibihugu byombi muri gana abantu cumi na batatu bapfuye abandi barakomereka ipobwa ikamyo itwaye intambi ziturukirizwa mu birombe bya zahabu yashwanyukiraga mu rusisiro rwo mu giturage cy'ahitwa apiyate nawe intambara hagati y'abarwanyi bashyigikiye leta ya kisilamu n'ingabo z'abakiride muri siriya yakajije umurego aya makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure umuhungu wa perezida yoweri museveni wa uganda akaba n'umugabo w'ingabo zirwanira ku butaka muri icyo gihugu generali muhozi kainerugaba ari mu ruzinduko mu rwanda aho yahuye na perezida paul kagame w'icyo gihugu amashusho yashyizwe hanze n'ibiro bya perezidansi y'u rwanda yerekanya bombi baramukanya mu biro by'umukuru w'igihugu ibiro bya perezidansi y'u rwanda kandi byanditse ku rubuga rwa twitter ko abo bombi baganira ku mubano w'u rwanda na uganda uru ruzinduko ruje rukurikirwa ambasaderi wa uganda muri loni adonia ayebare uheruka mu rwanda ku ya cumi na karindwi uku kwezi nanone kuganira na perezida paul kagame no kumushyikiriza ubutumwa buvuye kuri mugenzi we wa uganda yoweri museveni nk'uko byatangajwe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda irinyujije ku rubuga rwa twitter nanone nta byinshi byigeze bitangazwa kuri urwo ruzinduko gusa nyuma yarwo umuvugizi wa guverinoma y'u rwanda yolande makoro yanditse ku rubuga rwa twitter ko nubwo ari byiza ko ibiganiro bikomeza ku nzego zose inama n'intumwa ntacyo byatanze ku ruhande rwa uganda ko itarasobanura ibikorwa by'iterabwoba abarikora bagamije u rwanda bakorera ku butaka bwa uganda yavuze kandi ko itotezwa ry'abasivili b'abanyarwanda b'inzirakarengane muri icyo gihugu rikomeje generali muhozi kainerugaba amaze iminsi yanditse ku rubuga rwa twitter ko perezida kagame ari se wabo cyangwa nyirarume avuga ko abamurwanya barwanya umuryango we bagombye kwitonda hashize hafi y'imyaka itandatu umubano w'u rwanda na uganda warajemo igihu mu kwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda u rwanda rwafunze umupaka warwo na uganda ruvuga ko rugira inama abaturage barwo kudakorera ingendo muri icyo gihugu icyo gihe rwavugaga ko uganda ihohotera ikanakorera iyicarubozo bamwe mu banyarwanda batuye muri icyo gihugu ndetse ikanashyigikira imitwe yifuza guhungabanya umutekano w'u rwanda nka fdlr na rnc yombi irwanya ubutegetsi buriho mu rwanda gusa ibyo uganda irabihakana muri Ghana abantu cumi na batatu bapfuye abandi benshi barakomereka ubwo ikamyo itwaye intambi ziturukirizwa mu birombe bya zahabu yashwanyukiraga mu rusisiro rwo mu giturage cy'ahitwa apiyate mu birometero magana abiri uvuye mu murwa mukuru akra nk'uko bitangazwa na polisi yo muri icyo gihugu umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ukorera muri ako gace avuga ko ibisate by'imbaho n'ibyuma byasigaye binyanyagiye hahoze amazu yashwanyaguritse abakozi bashinzwe iby'ubutabazi baragerageza gushakisha ko hari abashobora kuba bahonotse ako kaga intambara hagati y'abarwanyi bashyigikiye leta ya kisilamu n'ingabo z'abakiride muri siriya yakajije umurego wayo ku munsi wa gatatu nyuma y'aho abarwanyi bashyigikiye leta ya kisilamu batereye gereza yari ifungiyemo abajihadisite mu isibaniro ryaguyemo abantu mirongo irindwi icyo gitero bagabye kuri gereza ya gwairan mu mujyi wa hasake uri mu majyaruguru y'igihugu cyabaye icya mbere cyo kuri urwo rwego kuva siriya yatangaza ko uwo mutwe utsinzwe hafi mu myaka itatu ishize rami abdurrahman ukorera mu rwego rugenzura iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu muri siriya yatangaje ko ingabo z'abakurde zigera kuri makumyabiri n'umunani abasivili batanu n'abarwanyi ba leta ya kisilamu mirongo ine na batanu bamaze kugwa muri iyo mirwano ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobaz voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika rimaze kubibabwira umuhungu wa perezida yoweri museveni wa uganda akaba n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka muri icyo gihugu generali muhozi kainerugaba yagiye mu ruzinduko mu rwanda we yahuye na perezida paul kagame w'icyo gihugu amashusho yashyizwe hanze n'ibiro bya perezidansi yerekanye abo bombi baramukanya mu biro by'umukuru w'igihugu aragenzwa n'iki ku murongo wa telefone ndi kumwe na asumuta kaboyi asumuta iby'urwo ruzinduko byatangiye kumenyekana ryari byatangiye kuvugwa kuwa gatanu ejo nyine ku mugoroba abantu babyandikirana bakavuga bati azaza mu rwanda abandi bakavuga bati ibyo ntabwo bishoboka ni ni ya makabya nkuru yo ku mbuga nkoranyambaga abandi babyemeza bakavuga bati ariko mwibuke ko hari ubutumwa yari amaze iminsi acishije kuri twita ye avuga ko abantu bose bagomba kwitonda ntibakomeze kuvuga perezida w'u rwanda paul kagame aho yavugaga ati perezida w'u rwanda ni marume abantu bakavuga bati umuntu wanditse biriya no kugera i kigali yahagera kugeza rero mu gitondo cyo kuri wa gatandatu ubwo kuko bagiye kubona bakabona ageze i kigali akakirwa na generali rwagasana wira uyobora ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu benshi baravuga bati byabe noneho nibyo noneho turabyemeye kuba yakiriwe n'ushinzwe ingabo z'umukuru w'igihugu kandi mu busanzwe usanga abashyitsi bagenderera igihugu bakirwa n'abantu bo muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga byo bifite ibisobanuro hari icyo babivugaho ntacyo babivuzeho ariko umuntu akurikije ko n'undi nawe ari generali ndetse umugabo mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka akaba yakiriwe n'undi umujenerali umuntu yakumva ko nyine ari muri urwo rwego ko abasirikare ku basirikare wenda ntawamenya ko banavuganye n'ibya gisirikare njye ntaho nabifatira ntawigeze asobanura impamvu aribo bamwakiriye kuko wari ubivuze abashyitsi nk'abo basanzwe bakirwa n'abantu bo muri minafete ariko nuko byagenze ntibaza ko wenda ari uko ari umusirikare ku musirikare aragiye rero ageze mu rugwiro mu kanya narimo mbona amafoto arimo aramukanya n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda perezida paul kagame ibyo bavuzeho ibyo baganiriye byaba byamenyekanye kugeza kuri aya masaha tuvugana ntabwo nta tangazo rirasohoka rivuga icyo perezida w'u rwanda yaganiriye n'uriya mushyitsi waturutse muri uganda ahubwo gusa hari itangazo rito ryaturutse mu biro by'umukuru w'igihugu viraje urugwiro banditse ko perezida kagame na muhozi baganire ku mubano hagati y'ibihugu byombi nta kindi kintu kirenze icyo ngicyo kugeza ubu yaba ari ibinyamakuru byo mu rwanda birimo kwandika iyi nkuru yaba ari ibyandikwa ku mbuga nkoranyambaga nta kindi kirenze ibi ngibi cyari cyatangira gusohoka muri uko guhura k'umuyobozi w'u rwanda paul kagame ndetse na muhozi muri iki gihe birasa nk'aho uganda ihagurukiye ibyo gutsura umubano wayo n'u rwanda yego niko navuga ni nako abantu benshi barimo kubyandika umwana w'umukuru w'igihugu ugendereye u rwanda nyuma y'iki gihe kinini imyaka igiye kuba ine cyangwa itanu umubano w'u rwanda na uganda utameze neza asumuta kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda tugushimire cyane reka noneho twambuke tujye muri uganda aho uru ruzinduko nanone rukomeje kuvugwaho ibintu bitandukanye n'abatuye muri icyo gihugu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi yabikurikiranye urakoze ignatius bahizi tuve muri uganda tuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho bamwe mu barundi bakorera imirimo mu misozi miremire ya minembwe iri muri teritwari ya fizi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bahangayikishijwe n'ukuntu abashinzwe inzego z'umutekano muri kongo babahohotera babita abarwanyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri aho mu minembwe nibyo atubwira aba baturage b'abarundi barenga ijana bakora imirimo y'ubuhinzi n'iy'ubwubatsi ndetse no gutwara za moto mu karere ka minembwe kari mu birometero birenga magana abiri mirongo itanu uvuye mu mujyi wa uvira bagaragaza yuko bakorera amafaranga ariko iyo batashe basubiye burundi bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri fizi kuko baba bita imbonerakure abandi redi tabara mu gihe abandi nabo bitwa abagwanyi ba koroneli makanika uyobora umutwe wa twigwane ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge kubw'imana byemfe amaze umwaka wose mu minembwe akora umurimo w'ubuhinzi yabuze uburyo asubira iwabo mu burundi kubera atinya ko ashobora gufungirwa mu nzira no kwambugwa amafaranga yakoreye iyo tuvuye mu minembwe nko mu mukoko bariyeri zibiri uvuye kwa murima bariyeri igira gatatu n'iya kabiri zose iyo bagufashe bavuga ngo uri umurundi zana icyangombwa ukakimwereka mwama bagusaka amafaranga zose waciye bakazikwaka kandi bakagenda bahamagarana imbere washika imbere naho ibaraka urabereka bakakubwira ngo zana tukwandike mu gitabo yuko ngusohotse amara kandi bagaca bavuga ati sandurari izo sandurari mu nzira zose baba bazikunyaze ukavuga ati je ntazo mfise izo mfise ngizi bavuga ati kura amahuzu yose nitutagusangamwo uhamagara banki bakohereza ifaranga hanyuma atazibonetse uca ufungwa mu gasho ngo bamwe bariko bavuga ati turi imbonerakure tuvuye kurwana thomas ndagwarukiye nawe ni umurundi ukorera imirimo y'ubwubatsi mu minembwe ashimangira yuko yabuze uburyo asubira iwabo ikibazo dufise nuko tugere ino tuje guca ingero ariko hagera gutaha ikibazo kikaba inzira turadushika mu nzira n'udufaranga twakoreye bakatutwaka tugashika ata kintu tujanye bakadutoteza ngo turabarundi ino niko ndajya kweneza umwana nabuze ukuntu ntaha kubera inzira zabaye nabi cyane ndatinya ati nishika mu nzira n'utwo njanye baramfunga bangirire nabi cyangwa n'utwo njanye batunyake nyine nuko nyine nibyo ntinya kubera uburyo abo barundi bakorera mu minembwe bahohoterwa banyuze mu ibarabara rya fizi uvira usanga bamwe muri bo barimo abanyeshuri biga kuri kaminuza ya minembwe bemera bakagenda n'indege kubera gutinya ko bashobora guhohoterwa sindayibagira fisi yiga kuri kaminuza ya benezeri ya minembwe nka nka jewe igituma inza n'indege mvuye mu nkambi ya rusenda nk'umuntu yaronse buruse kuza kwiga kuri universite benezeri de minembwe mbo abaturanyi ntuyemwo kenshi ntibemera yuko turi ku ishuri ku mvo z'umutekano iyo duciye mu ibarabara nk'abantu twe tuvuga ikirundi badushyira hamwe n'abantu bavuga ikirimi cy'ikinyamurenge urumva twese tuba victime cyo kimwe nk'abanyamurenge kenshi bakunze kutwita amazina menshi baca batwita yuko turi aba dushyigikiye gumino dushyigikiye batwigwaneho abandi bakatubwira yuko turi aba efune tugiye gufasha bamayimayi urumva twese duca tubura ikibanza nyamukuru dushobora kuba turimo aba barundi bakorera imirimo yabo muri fizi hari icyo basaba userukira uburundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo turasaba ambasaderi arikisha se wacu yuko yotuvugira akaza adukurikirana ikibazo tugenda duhorana twese abarundi akagira icyo atuvugirako kugira tureke kuguma duhohoterwa turakorera amafaranga kabisa tugakorera abanyagihugu kubera nta kuntu ukorera umunyagihugu hama ugacongera ukanyagwa wumva baba baje gukora iki nitwo twojanye twodufatiye umuryango natwe tukaba dushikana ubusa twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa teritwari ya fizi kuri iki kibazo cy'aba barundi bahohoterwa ntibyadukundira si mu mihanda ya minembwe yonyine aba barundi bavuga yuko bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita abagwanyi no mu mwaka ushize muri teritwari ya uvira hitwa muri sange hari abarundi mirongo itatu bafunzwe bitwa abagwanyi vedasengabo ku bwaragijwi rya amerika minembwe mutarakivuye epfo ukomeje kumva radiyo rya amerika ivugira i washington dc abari n'abategarugori bakora ubucuruzi buciriritse i bujumbura mu burundi barasaba leta kubashyigikira bagahabwa imyanya yo gucururizamo hashize imyaka igera kuri itanu ubucuruzi bwo mu mihanda buhagaritswe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika diane ntinahazwe araganira na madame goreti ndacyayisaba umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe dushyire hamwe rishinzwe guteza imbere uburenganzira bw'abakobwa n'abagore mu burundi yatumiye kandi genevieve ntihabose wemeza ko yahohotewe na polisi imubuza gucururiza mu muhanda urabona ko hajya aho ndandarirya ibintu by'ibyamwa ajya yari amatunda n'amabungo bari bamenye hasi kuko twari ko turagwanira igiseke turabona nyine ko ariko byamura duko atari ubwa mbere cyangwa si ubwa kabiri biba kuko nibyo by'iwabo nyine dusanzwe tubimenyereye mugabo rero ikintu cyatumye ngwa hasi ni uko yanteye ubugere mu mutwe mu kanya mbona njyamye hasi nyine yikanguye nyine ubwenge bugarutse aho bobuze tireka nterura umuntu bajyane kwa muganga baca banterura banjyana mu gasho hama ngiye mu gasho je ndababwira ati none kubera ikintu camunterura munjyana mu gasho kaba uki mudashaka kutwumviriza kugira mwumve ikintu twoba dupfa n'uyo mupolisi baca bavuga ngo ntigikunda ngo uzi ngo murazi yuko mudandariza ahantu hatagira amategeko bavuga yuko turabizi ko hatagira amategeko mugabo ni ukuraba mukaregera kuko natwe turiko turonderera imiryango n'uyu ariko aragira ibyo nawe nyene ariko arashaka ko imbabura yiwe yokwaka mugabo rero ntihagire umuntu ababaza uwundi tugakora tubona ko turi ko turakora kugira turabe ko bwocana kabiri ntibashira kandi kunyumviriza batabashyira mu gasho mu kanya basobanurira muri zone rohero muri zone rohero nca ndagendayo ndararayo n'uwagiye kunkurayo imisantere n'uwankuyeyo basi ica bigenda uko je nka ndataha musitanteri turiko turakumva musitanteri yagukuyemwo ni renova twa yari yatwemereye kuza mu kiganiro ariko yatubwiye ko ari mu nama ku munota wa nyuma uwo uvuga yagukubise umugere n'indega genevier waramubonye uwankubise uwa nawe iyo mugere yego genda munguzi niwahajya nyene ni babiri nibahajya nyene ni babiri basha bigira ingare shirirana nuze bitwa shirira na tega ni umupolisi ni abapolisi hanyuma bose nyine babiri babona bari bahagaze impande yanjye hanyuma uravuga genevieve ati ah, turahaja nubwo bitemewe n'amategeko baravuze ko hari ahantu bitemewe n'amategeko kuhakorera kuki none mubandanya mujayo tubandanya tujyayo kubera tubona ko ahandi nta handi twoshobora kugenda kubera nta handi dufite twogenda kuko hose haruzuye nta na hamwe twoshobora kujya gukorera kubera n'aho tugiye gukorera hose ntibemera bashaka kutubwira ngo dutange amahera y'imbuga ngo dutange ibihumbi ijana by'imbuga natwe tugaca tubona umutahe wonyine dukoresha ni muto none twaca tugenda kurondera ahandi twajya gukorera gutyo natwe tutagira n'imitahe kandi imi- imitahe nayo nyine nibo nyine bayimaze burya hajya ntubone turahahombera turakubitwa twese hajyanye n- ntugire ngo ni bwa mbere bibaye niko byama byabaye iminsi yose Ah, genevieve turi kumwe na madame goreti ah, wewe ari muri shirahamwe dushire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abapfasoni n'abigeme goreti murumvise ubuzima genevieve abayemwo igice genevieve arimwo bagishira mu gice c'urudandazwa rutemewe n'amategeko mu gihugu c'u burundi murahuriza hamwe na leta ko urudandazwa rukorwa n'abo bapfasoni rutemewe n'amategeko rubwirizwa kuja muri ico gisata c'urudandazwa rutemewe n'amategeko ga, ah, ga goreti ubwa mbere hoho urwo rudandaza rukorwa n'abakenyezi benshi baba bafise uburyo buke cyane baba mu makaritsiye yo- yo hirya cyane hariya buraruko gisagara bakagira ingendo ndende bakarangura utwo tuntu hama bakagerageza kurondera ahantu bashobora kuronka ababagurira aho rero ni mu gisagara ni ukuri ubabonye birababaje cyane kuko ubwa mbere badandaza utuntu duke tw'uburyo buke hanyuma bakamara uwo munsi wose n'abana ku mugongo batembera hi- hirya no hino rimwe na rimwe bagenda binyegeza nyine kuko urumva ibyo bakora ntibyemewe ni ukuvuga ni ni ubuzima bubabaje cyane Eh,
murafise urumva si urudandazwa rwemewe icyo ni cyo kintu cya mbere ikibazo kigoye a- ari urumva rero naho- naho woshaka ku- ku- kugira igikorwa cyo kugira ngo ubegeranye ubaganirize umbure urabe ingene bokwicara hamwe bato- aba- ba- bakorera uruhande rumwe ntibishoboka ntibirashoboka kuko umwe wese avuga ati reka manze ndonke utu reka ngire gutya reka ngire gutya ni ukuri n'uku- n'ukubakurikirana ntibyoroshe kandi rero novuga yuko mbere benshi usanga ari n'abavuye ruguru ba- ba- bakamanuka bakiri bato hama bagaca bakurira muri ubwo buzima Ndumva ni- ni ikibazo kiyaguye hajya tubona gusa abikoreye tujya tuntu umugabo ni ikibazo kinininya cyane mu- mu bijyanye no mu mibano mu bijyanye n'ubutunzi uburyo nyine re- leta yari ikwiye kukiraba ikagifata mu ntoki hanyuma imvura ikaraba umuti eh, utunganije neza bashobora guhereza abantu nk'abo mbega eh, madamu gore iyo bavuga ngo ah, umuce w'abo bantu badandaza bari mu mabarabara uja mu mice ya- y'abadandaza urudandazwa rutemewe n'amategeko hariho ibwirizwa rihari rikavuga ngo ibujumbura mu burundi gitega ngozi kirazira kudandaza itegeko riba rirenze ko ni iryahe ah, hanyuma ababikora barazi ayo mategeko oya Eh, nibaza yuko eh, ite- itegeko eh, rijyanye n'urudandaza ndibaza ko rizwi kuko urumva a- abadandaza ni abantu baba bazi ni abantu baba banditse hariho i- i- ishyirahamwe ri- ribakira bakavuga icyo bazokora aho bazokorera urumva abo mu ibarabara n'ukuri nta nta hariho nta na hamwe byanditswe bak- bakora ibintu nyine bitazwi bidaciye mu mategeko ko abadandaza bose barafise eh, n'igitabo cyerekana ko ari abadandaza biratunganije ahubwo wovuga uti none abadashoboye kugira urwo rudandaza we, ikibanza cyabo nabo ni ikihe Eh, bokindirwa gute n'ibikorwa byabo botunganirizwa gute bokwigishwa gute Bo- nene, niho navuze ko ari ikibazo cyagutse cyane rino urudandazwa hagati nyine rutunganijwe n'amategeko abigenga Eh, ico co ni ni- ni kugifasha Mm. hanyuma kandi kandi ubiravye sa ego ba- tinda biravye
Eh, ubiravye n'ikibazo kiriko kirafata intuniya cyane ni ukuri ndabona yuko eh, nka nka nka nk'igisagara cy'ibujumbura abakijejwe bakwiye ku- kwicara bakabahamagara kuko urumva bahaye ibibanza muri kote muri kote buninda basangayo ko bafise ka gatahe gatonya aho bagurirwa naho mu gisagara urumva hariho baka- bakaganira bagatora umuti Eh, kugira bakore batekanye mu kibanza cyemewe Eh, ahubwo tuba nyine ko aricyo gikorwa cyokwihutwa byashoboka mu gisagara cya bujumbura bo bakiriye bakababwira ati ikibanza mwebwe cy'iwanyu ngiki ntimurenge ngaha mugabo ni kuri mu gisagara bishoboka akaba ari bashira sinzi nyine bazabitunganya kuko niho badandaza neza ikibi ni uko bajya mu mabarabara yose genevieve turacari kumwe ku murongo wa telefone
turi kumwe Eh, ugume ku murongo genevieve ntugende reka twakire jean claude ku murongo wa telefone ni umukunzi w'ijwi rya amerika afise utubazabaza jean claude uherereye he Yego.
murereye mu rusaka muri gambiya akabazo kanje nukabajangira nka bose ko ari babiri ni igiki baba bariko barakora kugira ngo abo bantu bakora urudandazwa rwo mw'ibarabara batingirwe nk'abandi nk'uko biri mu bindi bihugu ko babibona ngaha abantu badanaza mu ibarabara mbere ni nabo benshi kandi barubahiriza neza kuko burya umuntu ajya mu ibarabara kudandariza ku mu- ku mubare w'ibarabara ko niyo mutabafite nawe afite umutaba kuza gukota amazu kugira ngo adandarize muri ayo mazu cyangwa adandarize mu- muri ubwo muri ayo mabotike yandi urakoze ah, jean claude ngaho muri lusaka zambia ndahera kuri madame genevieve umvise akabazo ka jean claude avuze ngo mwokoriki ariko we sindakubaze ngo mwokoriki ahubwo muramaze kuvugana n'abajejwe umuti- intwaro mukabatura ikibazo mufise nimba mwarakibatuye babishuye gute ca gihe mwahura na musitanteri umaze gukubitwa yakubwiye gute hari kwakugwa iki kugira ngo iki kibazo canyu gikogwa hari ico i- abajejwe intwaro barababwiraga geneve Eh, twaraganiriye eh, mwabona nyine twari twicaye turi kumwe hajya turaganira ndababwira byose ingorane z'iwanjye zose ndababwira n'ingorane duhora tubwira hajya twese yavuze ko icyo kibazo bagiye kugi- kugikurikirana bagiye kucicarira bagomba kuraba ahantu bazodushira twebwe rero ntituramenya rero ahari aho bazodushira kuko batubwiye ntibakeneye abantu mu ibarabara ntibakeneye abadandaza ba- baherereza utuntu mu ibarabara madame goreti ndacayisaba murumvise akabazo ka jean claude wo muri rusaka zambia ahanini nibaza ko yari agatumbereje kuri we kubera we ah, genevieve kiriko kirakorwa n'icokorwa sinibaza ko ari byinshi abizi ko hokogwa iki kugira ngo kino kibazo gikemuke ni giki muriko murakora mu mashirahamwe atandukanye haranira agateka k'abapfasoni n'abigeme ga madame goreti icyo dukora icya mbere ni ukuraba ingene abakenyezi boshobora ahanini gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kubafasha mbere rimwe na rimwe no kuronka umutahe mugabo rero abakenyezi murazi ko nibo benshi muri bo bakibye ibyo rero bigatuma bataronka umushahara ku kwezi nk'uko uko abandi bashobora kugenda kwisabira akazi ni- mu banki hama bagatanga kino kwita bene ni- ingwati ibisabwa bagashobora kuba bafite ingwate none abandi nabo bata- batari muri batari muri iyo migwi ikibazo nyamukuru ni mbega bo bo bisa bigenda gute kubera ko no gutangura no gutangurira hasi bo bakeneye mbere make bashobora gufungura ku munsi ku munsi kandi kenshi usanga abakenyezi nyene mbere bafite n'utwana twinshi bafite umuryango nyene u- u- ukiri muto ukeneye ibintu byinshi nicyo gituma ari ikibazo atari cy'amashyirahamwe ngo ngo tuwukora gutyo gusa ahubwo eh, harimwo ibintu bibiri nyamukuru leta uko itunganya gute kugira ngo abantu bose bashobore kuronka amahirwe yo kugira ngo bashobore kuronka uburyo bwo kwiteza imbere icyo nicyo nyamukuru mbega kugira ngo bamenye aba- ababikeneye gusumba n'abandi bogira iki Ah, Genevieve iyo umudandaza adandaza harimo bimwe asabwa hakabamwo gutanga amatagisi n'amakori ivyo mwebwe mudandariza hajya mu mabarabara atandukanye mura- mura- mura- murabyubahiriza murabikora
oya twebwe nta tike turiha kandi twebwe twarababwiye ati nibatureke durihe itike turihe ibitewe n'amategeko yose baranze hokorwa iki hakwiye gukorwa iki haba kuri mwebwe haba kuri leta ico usaba n'icana
ikihe kintu nosaba nosaba ko boduha umutekano ukwiye kandi bakadu- bakaturonderera n'aho bodushira kubera urabona ko hajya dukorera tuguma dukora imitima itari mu nda bakaraba ahantu bodushira basi tukaguma tuja turariha itike tukariha leta nk'uko nyene urabona ntawo korera mu kibanza utari burihe n'ikintu na kimwe tukaraba ukungene twokora kugira twiteje imbere niyo mitahe muyiduhaye kugira turonke nk'ukungene tuzoyariha ntitubone buri umwanya baguma batwara buri umwanya baguma batwara
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere reka nshimire na bagenzi banjye bamfashije kuyategura kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma ari nawe wabegeranirije amahoro n'amahirwe kuri mwese
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko bizarushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye jamesi na buriste na buriste ndabikunda cyane
iyo on your record.